ijwi ry'Amerika ndabaramukije inshuti namwe bagenzi mu duteze amatwi ubu ni saa moya n'igice zo ku mugoroba mu burundi no mu rwanda turi kuwa gatanu itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio cumi n'indwi i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka na fide niyo ngabo
hariho ibintu ngenderwa ko intwaro yose itereza kuyisunga mu gihe yemeye gufata intumbero ya demokarasi ibyo zo kubisikanya ku butegetsi biri mu bintu mwemewe
uyu ni René claude niyo nkuru umushakashatsi ku byerekeye amategeko no kugena ibyerekeye intwaro bitunganywa avuga ku byiyumviro yasohoye ku biriko biraba mu burundi mu kinyamakuru cy'abanyamerika cnn ni mu kanya gato dutangurire ku makuru eh, twabateguriye amashirahamwe ajeje gutabara y'ishirahamwe mpuzamakungu onu aragabisha ko guhangana gutera kwiyongera hagati y'abari mu myerekano na leta y'u Burundi ku vyerekeye amatora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi biriko bivyura ubwoba ko igihugu c'u Burundi kiriko kija mu kajagari ibiro vy'ishirahamwe onu bijejwe agateka ka muntu biriko vyerekana impungenge zikomeye ku kugena ibintu vyifashe mu gihugu ivyo biro bimenyesha ko bitewe amakenga n'ingingo zikandamiza zitera ziyongera ziriko zifatwa na leta y'u Burundi kugira inumye abanyepolitiki batavuga rumwe nayo umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe onu bijejwe agateka ka muntu Robert Colville avuga ivyerekeye ingingo zitari nke zafashwe n'abategetsi ba leta y'u Burundi avuga ko zigabanya bikomeye uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro mu mahoro no mu mwidegemvyo no kugira amakoraniro Robert Mo- eh, Colville avuga ko abantu amajana n'amajana batawe mu mvuto kuva imyerekano itanguye ku munsi w'Imana urangiye amenyesha ko ku bw'inkuru zizigiwe abantu barenga amajana ane bapfunzwe mu buryo bu- eh, bwuzuranye bikomeye cyane aho abapfungwa bategerezwa kuryama bahagaze kubera ukuzurana avuga ko abapfunzwe bakubiswe cyane cyane ku maguru n'inyuma amenyesha ko bamwe mu barekuwe bafise ibibazo byo gutambuka kubera gukubitwa umutegetsi mukuru ajejwe agateka ka muntu mw'ishyirahamwe onu zaid rad al hussein yaragabishije ku by'uko ibintu bishobora kumera nabi cyane mu burundi mu gihe amatora yegereje inyuma y'uko arangije urugendo mu burundi
igihugu cya saudi arabiya gitangaza ko cisha abaroberi b'abashiyite bo muri yemen bariko bagira ibitero bikomeye biva hakurya y'umupaka wa yemen bigigwa muri saudi arabiya mu itangazo ryashikirijwe n'ubushikiranganji bwa saudi arabiya bujejwe kwivuna abansi batangaza ko abasirikare batatu ba saudi arabiya bishwe muri ivyo bitero vyabaye ejo ku munsi wa kane mu ntambara yabereye muri provinsi ya narjan ubwo bushikiranganji buvuga ko abo baroberi bateye amapozisiyo y'abasirikare ku mupaka yamara babivunye n'ibitero vyo mu kirere kumwe n'ivy'abasirikare ba- bagwanira ku butaka ivyo bitero vyagizwe n'abo baroberi bavuga ko ari abi- ko ari- bavuga ko ari ibitero vya mbere bikomeye bigizwe ku mupaka wa saudi arabiya na yemen kuva urunani rw'ibihugu biyobowe na saudi arabiya bitanguye ibitero vyo mu kirere vyo kugwanya abo baroberi hacindwi zitanu mu ndwi iheze leta ya saudi arabiya yari yatangaje ko igiye kugabanya ibitero vyo mu kirere igira muri yemen ivuga ko yarangije igikorwa cyo gusambura imigwi y'abo baroberi bakekwa kuba bafashwa n'igihugu ca iran ishirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko intambara iri muri yemen imaze guhitana abantu bagera ku gihumbi n'amajana abiri ikavuga kandi ko igice cabo ari abasivili radiyo ijwi rya amerika i washington dc abakozi ku isi bagiye mu mabarabara uno munsi kuwa gatanu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi aho basabye ko imishahara yabo yongerezwa kurushiriza n'uburyo bakoramwo abantu ibihumbi n'ibihumbi bagize imyerekano mu bihugu vya indonesia na philippine aho abakozi ba- babaho bakoresheje munsi y'idolari ku munsi bakaba basabye ko imishahara yabo yongerezwa n'ubuzi bwabo bugakingirwa abakozi mu gihugu cya koreya y'epfo bemeye kugarariza akazi hamwe leta yoshira mu bikorwa imigambi yo gutunganya gushasha ivyerekeye akazi abakozi mu gihugu ca Iran bagize imyerekano ku mugwa mukuru Teheran aho basaba uko uburyo abakozi bakoramwo bwotunganywa neza kurushiriza bongera biyamiriza abakozi b'abanyamahanga batwara ubuzi bwabo mu gihugu igihugu ca Turkiya igipolisi cagerageje guhagarika imyerekano itarekuriwe y'uno munsi ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi wo kw'itariki imwe ukwezi kwa gatanu kuri uno munsi wa gatanu igitigiri c'abahitanywe na nyamugigima yabaye mu gihugu ca nepal ku munsi wa gatandatu itariki mirongo ibiri na zitanu z'uku kwezi kibandanya ciyongera hakaba hamaze guharurwa abantu bagera ku bihumbi bitandatu n'amajana abiri bahitanywe n'iyo nyamugigima yamara hitezwe ko ico gitigiri kigiye ku- kwiyongera kubera ibikorwa vyo gutabara biriko birabandanya bigirwa n'imigwi itandukanye iva mu mihingamo yose y'isi leta ya nepal imenyesha ko igiye guha igihumbi kimwe c'amadolari y'amanyamerika kuri buri muryango wese wabuze ababo yongere ibahe ayandi majana ane yo guhamba ibiziga ku mugwa mukuru i Kathmandu hari amu- hari umunuko ukomeye cyane w'ibiziga vy'abahitanywe n'iyo nyamugigima bikaba ari navyo biriko biratuma abahungiye mu mabarabara banka kuyavamwo kuva ku wa gatandatu ngo basubire mu ngo zabo batinya ko hoho mu- umunuko ukomeye kurusha ishyirahamwe mpuzamakungu onu rimenyesha ko iyo nyamugigima yagize ingaruka mbi ku bantu bagera ku mamiliyoni umunani
iyi porogaramu ya radiyo yacu tubashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushyika ku munsi wa gatanu igihe cy'isaha imwe n'igice eh, zo ku mugoroba tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora no kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email ni radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com kuri facebook naho ni voa radiyo yacu kuri internet site yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu naho n'amakuru yo mu biyaga binini tuyahere mu burundi abantu batatu nibo bakomerekeye mu myiyerekano yabereye mu ntara ya bururi muri komini ya matana kuri uyu munsi ugira gatandatu w'imyiyerekano mu gisagara cya bujumbura iyo myiyerekano yabaye mu mutekano nta mishamiranyo yabaye hagati y'abagira iyo myiyerekano n'igipolisi nk'uko vyahora ni inkuru ya tabita mukamusoni i bujumbura itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu umunsi mpuzamakungu wari w'abakozi n'akazi ku barundi ubaye mu gihe bari mu bihe bigoye nk'uko abatari bake babibwiye ijwi rya amerika uwo munsi uhuriranye n'umunsi ugira gatandatu w'imyerekano abayigira bavuga ko biyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza mu makomine asanzwe agirirwamwo iyo myerekano n'ubu ntacyahindutse ubudasa gusa buhari ugereranije n'iyindi minsi ni uko uyu munsi atamishamirano yabaye hagati y'igipolisi n'abanyagihugu ikindi kibonekeje ni uko iyo myerekano uyu munsi yabaye no muri komine ya matana iri mu ntara ya bururi aho ni mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi muri iyo myerekano abantu bane bakomeretse babiri muri bo ni abapolisi nk'uko amakuru ava i matana abivuga ku ruhande rw'igipolisi abanyagihugu nibo bacokoje abapolisi umupolisi yarashe ari ukwivuna ku ruhande rw'abagira imyerekano nabo abapolisi nibo bashatse gukoresha inguvu kuko barashe amasasu yica muri komine ya musaga iri mu gisagara cya bujumbura imyerekano yabaye ariko mu mutekano n'isaha icyenda zo kuri uyu wa gatanu abanyagihugu bari ku mabarabara bahagaze abasirikare ari bacungereye umutekano muri karitsiye hagati imodoka yose irengana isabwa kugurura bakaraba ibirimo urashyitse abanyagihugu bonyine nibo bakubaza uriwe n'ikikugenza amabarabara yugaye baca bayugurura mu nyuma bagasubira kugara ariko ibarabara riva muri vile rija ku musaga uyu munsi ryahita ikibonekeza ni uko abapolisi ubu badashobora kwegera abanyagihugu ibyo byatumye abapolisi baguma ku mpera z'amabarabara cyo kimwe no ku itanguriro canke ku biraro kugira ntihagire abagira imyerekano begera mu gisagara hagati nk'uko basanzwe aribyo bifuza mu nyakabigaho nasanze abanyagihugu bahagaze amabarabara yo hagati muri karitsiye yugaye ubwo rwaruka wabona ko rugaze ariko naho nyene hagati muri karitsiye hari abasirikare abapolisi twabasanze ku mabarabara ayitiriwe universite no haruguru ku ibarabara ryitiriwe imprimerie nabo nyene wabona ko bahagaze mu makaritsiye ya cibitoki kanyosha mutakura naho nyene imyerekano yabaye co kimwe no mu kinama mu kanyosha abanyagihugu wabasanga ku mabarabara ariho bahagaze mu gihe mu kinanira ejo haturiwe imiduga itatu uyu munsi ibisigarira vy'iyo miduga vyari bigihari mbere ni navyo vyazibira amabarabara muri iryo barabara rya kinanira musaga aho bita ku rya cumi n'indwi hazibijwe ikonteneri icyatangaje abatari bake ku kubona abanyagihugu bashobora guterura konteneri bakayishyira mu ibarabara pacifique nazwe umwe mu batunganije iyo myiyerekano yasabye abarundi bose kwitabira iyo myiyerekano kuko ngo irondera ineza y'umurundi wese pacifique nazwe yanagarutse cyane ku bantu bamaze kwicwa na cyane cyane umwana w'imyaka cumi n'itanu jeanne pomuseni komeza amahoro yarashwe n'umupolisi ku munsi w'imana igihe iyo myiyerekano yatangura akaba yashinguranywe iteka kuri uyu wa kane cyo kimwe n'umusirikare yarashwe kuri uyu wa kane arashwe n'umupolisi w'iperereza wefokode yanasabye abarundi badashobora kuja mu myiyerekano gufasha mu guha ibifungurwa urwaruka ruri muri iyo myiyerekano ku rundi ruhande umukuru w'igihugu asanzwe ari we ariko ariyamirizwa n'abo banyagihugu afata iyo myiyerekano nk'imigumuko agasaba ubutungane gushengeza abo bose bateguye iyo myiyerekano perezida peter nkuru nziza mu ijambo yashikirije abarundi ku munsi w'abakozi n'akazi ari mu ntara ya gitega kuri uyu wa kane yagabishije amaradiyo n'ibinyamakuru byigenga ko ngo babibugwamo mu banyagihugu mu gushikiriza ibibera muri iyi myiyerekano aha mukamenya ko leta y'u Burundi imaze gukoresha ingufu nyinshi mu kubuza ko iyo myiyerekano iri kwiraba mu gisagara cya bujumbura imenyekana mu gihugu hagati harugawe iradiyo yumvirizwa cyane mu burundi rpa yaba mu gisagara cyo kimwe n'iyikorera mu ntara ya ngozi ikigo cy'abamenyeshamakuru cyarugawe amatelefoni ngendanwa yahora akoresha ubuhinga bwa none barayugaye ni ukuvuga yakoresha whatsapp viber na facebook amaradiyo yigenga bonesha isanganiro na rpa yarugawe mu gihugu hagati ibyo byatumye abantu bagira ubwoba ubu mu buserukizi bw'igihugu cy'u rwanda hano i bujumbura abanyarwanda ibihumbi n'ibihumbi baguma batonze basaba ibyangombwa kugira batahe iwabo kubera ubwoba kubera iyo myiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya perezida nkuru nziza abanyeshuri bo muri kaminuza cyo kimwe n'abo mu mashuri yisumbuye afite uburaro bararungitswe iwabo ibyo byatumye abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi barenga igihumbi baja gusaba ubuhungiro mu buserukizi bwa leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa kane kandi barabwemerewe n'ubusanzwe aserukira amerika mu burundi umupfasoni down liberi yabasabye gusa kudatera umudugararo ariko uwo mupfasoni yasabye leta y'u Burundi gutorera inyishu ikibazo cy'urwo rwaruka
tukivuga ku biriko bibera mu Burundi abarundi baba ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika cyane cyane muri aka karere ka Washington DC bariko baragira imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo ca Petero nkuru nziza muri umwanya kuri telefone eh, dufise Jean Berc Mansman yakiza umwe mu bateguye iyo myiyerekano Eh, Jean Berc Mansman yakiza uranyuva rero ndakumva murakoze fidele Eh, urakoze nawe washobora kutubwira ukugene iyo myiyerekano iriko iragenda
yego murakoze fidele nk'uko wabivuze ah, abarundi ah, muri ah, ah, ah, muri aka karere ka washington dc aba- abashoboye kuronka akanya baje turifatanya ah, n'abandi kugira ngo dushigikire abariko bara- bare- baragira imyiyerekano mu burundi Ah, kugira ngo natwe tuvuge tuti tubwire abategetsi b'u burundi ah, cyane cyane perezida nkurunziza yuko ah, ikiringo cya gatatu kidahuye n'amategeko kandi kiri kiri- kiri- kiri inyuma y'amategeko yarusha tugashaka rero yuko twohanura natwe Ah, n'aha rero ibyo tugira ah, ni uguhanura kugira ngo nyakubahwa nyakubahwa n'icyubahiro ah, perezida nkuru nziza yiyumvire inyungu z'igihugu ashire inyungu z'igihugu imbere ah, y'inyungu ah, ziwe
ego eh, ni oriane itangishaka jean berkimas manirakiza muri iyo myiyerekano muri murimo aho i washington dc eh, muri kumwe n'abandi barundi gusa canke mwifatanyije n'abandi banyamahanga cane cane nk'abanyamerika muri muri mwenyene Ego, bimeze aha, gute turi kumwe n'abarundi benshi mugabo aba bon si benshi cyane mugabo abo turi kumwe harimo abanyamahanga ah, hariho umufaransa hariho umunyamerika ah, bose baje bavuga bati turi abagenzi b'abarundi hariho n'aba- n'abanyarwanda hariho n'aba ah, n'uwundi yambwiye yuko ava muri Zimbabwe Ah, bakavuga bati ivyo ivyo biriko biraba mu Burundi turazi ko ari ikibazo ah, gihuriye ko abanyafrika benshi aho intwaro usanga abatwara bashaka kuguma ku butegetsi ku nguvu bavuga bati rero turashigikiye abarundi muri ivyo bintu ah, bariko barakora muri iyo myiyerekano niyihe eh, nzira mwafashe ni hehe cyane cyane kubazi nk'igisagara cya washington aho mwa inzira mwafashe
Eh, turiko tufata inzira ifata pennsylvania avenue ija kuri ah, maison blanche aho obama obama ah, akorera Ah, niho niho turiko turaja turiko tura- tura- turamarsha Eh, tu- tuza kuhashika mu kanya eh, tu- tu- tuze ku- ku- kubwira abo muri maison blanche yuko ah, dutewe amakenga n'ibiriko biraba mu burundi ko tudashaka yo ko ingwano isubira kuba ko dushaka amahoro ko dushaka yuko amategeko uburundi buba igihugu ah, kirangwamo amategeko umushinga nahe manirakizara nk'abarundi muri mu mahanga hari ibindi bikorwa muri ko muragira uretse imyiyerekano by'ukwerekana eh, kumbure eh, ko mudashigikiye biriko biragirwa mu burundi hari ibindi bikorwa mwategekanyije canke inzandiko mwashikirije leta ya amerika ibindi bikorwa muri ko muragira n'ibihe muri aka kanya ego ibikorwa tuko turagira ni uko ah, ni ukuvugana n'abandi inshuti n'aba- n'abagenzi b'uburundi Ah, turababwira tuti bafashe babandanye badufasha babandanye badufasha kugira ngo bafashe uburundi kugira ngo nti- ibi- ibibazo biba kuko bishikira kenshi aba- abanyagihugu batubatse Ah, nico gituma rero turiko turandika tubwira abagenzi tuti nimufashe ah, muje hagati kugira ngo ibara ntirigwe mu burundi
none hariho mu burundi abariko baragira imyiyerekano hamwe hamwe hamaze gupfa abantu bashika kuri batanu bamwe baravuga bati abaza mu myiyerekano ntibifata neza ba- bakaba ba- ba- batana mu mitwe n'inzego zijejwe umutekano ivyo vyo vyo mubivuga kwiki
ego ibyo turabi- turabibona turabyumva turaraba ama- ama imaje ava mu burundi Ah, biradutera kenga kubona abana cyangwa abarundi naho yoba ari umurundi umwe apfuye ni ikibazo ni ikibazo kininiya cyane kuko nta muntu yari akwiye guhera hama rero muri abo rero bitwa yuko boba ba- ah, batera amabuye cyangwa bagira ah, ah, imyiyerekano bag- bakoresheje inguvu nabone twohanura yuko bobireka kuko imyiyerekano mu bisanzwe ikorwa mu mahoro ah, bakabikora ata atawe ba- ba- ba- ba- ba- bakomerekeje kandi n'abo bapolisi nyene nibo twari turavuga yuko bamaze iminsi bigenza nabi ah, hariho abo bishwe hariho benshi bavuga yuko bishwe n'abapolisi hama ku gipolisi cy'igihugu ah, ba- ba- bateguye ntivyari bikwiye kubona ko ah, hari abantu ah, bicwa ah, bazira yuko bagiye mu myiyerekano jean berkimas manirakiza umwe mu bateguye imyiyerekano hano i washington dc yo kwiyamiriza ikindi kiringo c'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza mu burundi urakoze cyane rwose ku nkuru uduhaye yerekeye imyiyerekano mwateguye uno munsi murakoze
tukivuga ku makuru yerekeye Burundi eh, navuganye na Rone Claude niyo nkuru umushakashatsi ku vyerekeye amategeko n'ukugene ivyerekeye intwaro bitunganywa ku vyiyumviro yasohoye mu kinyamakuru c'abanyamerika CNN ku biriko bibera mu Burundi muri iki gihe umuntu yareka agerageza kwerekana ingene ibintu byifashe ngaha nk'umuntu abibamwo mugabo na cyane cyane yari amaze n'igihe abikurikiranira hagufi murabona hatanguye imyiyerekano eh, isa n'iyari yitezwe ariko atawe arazi yuko izofata intumbero iriko irafata ikindi naco ni ingene n'ubutegetsi buriko buragerageza vyifatamwo aho biboneka ko bariko barakoresha inguvu bagakoresha inguvu zitaza zishura ku bibazo vyanatumye abantu baja mw'ibarabara kubera ubu no munsi ikibazo kiri imbere n'ikibazo kijanye no gusubira kwitoza kwa Pierre Nkurunziza ariko ico kiza cerekana n'ibindi bibazo bisanzwe biri mu gihugu aho abantu batari bake bakenye urwaruka rutagira akazi abantu bafise umwiheburo w'akazoza aho kumbura inyuma y'imyaka icumi y'intwaro hari ibintu byinshi eh, babona bati byari bikwiye guhinduka bakizera rero ko byohinduka mu gihe no mu ntwaro hagize igihinduka ivyo bibazo rero byose si ibibazo umuntu atorera umuti ubiciye mu nguvu cyane cyane ko izo nguvu muri ino minsi ziriko ziranahungabanya agato y'akazi na muntu hari abantu barashwe mwarumvise abapfuye hari abakomeretse abariko barapfungwa bidaciye mu mategeko na gatoyi Ivyo rero bikaba ari ibintu bishobora gukwegera igihugu akarambaraye eh, ku mpande zose hamwe batogira iyindi nzira yo kubitunganya nico gituma rero twashaka kubwira abantu ati nyabona nyabona amahoro umutekano w'igihugu birabangamiwe kandi mu bitegere abafite icyo bafasha cyane cyane ngaha mu gihugu ndetse no mu makungu bagikore hakiri kare ibintu bitarabarinda gufata intumbero mbi ku biberekeye mwe mbwira ubwo bushakashatsi ku bijyanye n'amategeko no kugena ibyerekeye intwaro itunganywa ni ikihe mubona cyo kogwa kugira ngo ubwo ruhagarara eh, rugabanuke ibintu bisubire mu buryo ikibazo uno munsi n'ingene usanga n'ikibazo cyitwa ko kiri imbere abantu batigeze batora umwanya wo kucikirabira ku zindi ngero nari nanabikijemo ku kibazo mwari mumbajije mvuga nti jewe uno munsi abanyagihugu bato bato babonye bari mu ibarabara ntibahagaze ku byo gukurikiza ingingo iyi n'iyi canke y'ibwirizwa shingiro hariho ibintu ngenderwako intwaro yose itereza kuyisunga mu gihe yemeye gufata intumbero ya demokarasi ivyo vyo kubisikanya ku butegetsi biri mu bintu nkenerwa haba ingorane hataba ingorane hari hageze yuko o, n'umugambwe wagenye uwo mukandida wari gutegereza kuvyiyumvira aho rero ubu twaraharenze ku ruhande rw'abariko barasaba yuko abantu baja mw'ibarabara biyamiriza ico kiringo nabo nyene bavuga bati twaramaze kuharenga mugabo kumbure uwo mugambwe uracafise eh, izindi nzira uracafise umwanya wo- wo kugaruka ku ngingo ico rero ntaco turiko turabona kubera wumvirije ivyo bavuga ukumviriza n'uwo nyene kugenwa ivyo avuga biraboneka ko batazosubira inyuma mugabo rero tukiri no ngaho ntikibuza yuko abantu batangura gutunganya ikibazo nk'ikibazo ca politike ntibakibone kumengo ni ikibazo c'umutekano gusa co mw'ibarabara aho leta ibandanya kuyibwira ibwira n'amakungu kumengo nta ngorane zihari izokoresha inguvu izokoresha abajejwe umutekano izokoresha ubucamanza mu gihe n'izo nzego zonyene ubwazo biboneka ko ari inzego zitakiriko zirahagararira umutekano zitakiriko zirahagararira amategeko mugo zisigaye zigenza ku ruhande rutari ruto nk'inzego z'umugambi hari ibintu byinshi bimaze iminsi biba ngaha vyerekana neza na neza ahubwo ko no muri izo nzego ingene zitunganijwe hari ikibazo umuntu hakoreye yo kwibaza ati none uno munsi igipolisi kirashobora gutunganya iyo myiyerekano gikurikije amategeko kikareka abantu bagaserura uburenganzira bwabo ivyo vyofasha twarabonye ahatari hake eh, ivyafashije cane igisirikare kije mu mayira mu mabarabara eh, caragerageje kugabanura imishamirano hagati y'igipolisi n'abanyagihugu bariko baragira iyo myiyerekano ubu rero hariho ibibazo mvuze make bigoye gutunganywa umuntu abifashe ko ari ikibazo co mw'ibarabara gusa bifise intumbero ya politike ivyo zo kuraba ingene amatora yogenda kuraba abo bakandida botangwa kuraba ingene eh, aba- n'abariya bosubira inyuma eh, ndetse ku neza y'igihugu hanyuma abantu bakaja mu ntumbero yo kubisikanya ku butegetsi yo guhindura ubutegetsi bidaciye mu nguvu ikindi rero ku munsi ku munsi kw'ibi biriko biraba ndabazwa cane n'ingene abantu bahonyanga amategeko ndabazwa n'ikoreshwa ry'inguvu ivyo ni ibintu n'igipolisi ubwaco nk'urwego rutegerezwa gukurikiza amategeko no gukingira abanyagihugu rwotunganye ku bariko baragira imyiyerekano nabo barakeneye nabo nyene ko ku munsi ku munsi baguma bisaba yuko atagukoresha inguvu atagusinzikariza ubuzima abandi atagushamirana n'inzego za leta bikaba ibintu vy'imyiyerekano bikurikije amategeko y'igihugu aho abantu basaba uburenganzira bwabo mugabo badakoresha inguvu ivyo rero mugabo navyo ntawovyizera mu gihe n'ico gipolisi n'izo zindi nzego bariko bavyifatamwo nabi nk'uko tubibona uno munsi muri make cyane make cyane ubona uko ibintu intumbero bifise ubona ihereza ari irihe muri make mumbajije ikibazo kigoye cyane ubu hari abantu benshi bamaze gushikiriza aho bahagaze harimo n'intumwa idasanzwe ya amerika yavuze ati aho ibintu bigeze n'ukuri umwizero si ikirenga je sinogera aho nama nibaza nta bantu barafise ubwonko n'umutima wo kwiyumvira bagakunda igihugu nkabona rero ntikumbure mu minsi iri imbere abantu bazobona uko ibintu bimeze n'ayo makenga twese dufise ko igihugu gishobora kugwa mu kaga maze ikibazo gihabwa intumbero ya politiki gitunganye tutaririrwa turinjira mu ntambara kubera uno munsi uburundi n'igihugu uko cifashe nukuri nta nguvu na nkeyi eh, gifise cyo kwinjira mu zi- mu zindi ntambara mu zindi njyane uburundi jewe ndi mu bavuga no kuzimangana bwozimangana nkizera rero yuko abana bariya bazogira umutima runtu naho mbona umengo hariho abariko baravyibagiza bakiyumvira igihugu bakiyumvira akazoza ku burundi
Ah.
tuve mu burundi tuje mu rwanda mu rwanda bariteguriye guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'itangazamakuru abashinzwe itangazamakuru mu rwanda bavuga ko ku bwa mbere uyu munsi ugiye kuba ata munyamakuru afunzwe azira umwuga wiwe yamara u rwanda ruri ku rutonde rwa hafi mu bihugu bifise abamenyeshamakuru benshi bahunze inkuru ya asumta kaboyi umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ku bwisanzure bw'itangazamakuru ubaye mu rwanda nta munyamakuru ufunze uzira umwuga we nganira n'umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura fred muvunyi yabwiye ijwi rya amerika ko ubu itangazamakuru ryo mu rwanda ririmo gutera imbere kuko ubu guhohotera abanyamakuru byagabanutse cyane ubu ngo nta nkuru n'imwe ikiburizwamo kandi ngo nta n'abanyamakuru bazira umwuga wabo bakigaragara uyu muyobozi ariko avuga ko am- amikoro y'abanyamakuru akiri make ibi bishobora kuba mu mpamvu imwe yo kudindiza ubwigenge n'ubunyamwuga buke kuko umunyamakuru ushonje yakoreshwa n'uwo ari we wese uyu muyobozi avuga ko mu rwanda hizihijwe umunsi mpuzamahanga w'itangazamakuru haragiyeho urwego rw'abanyamakuru bigenzura ari narwo akuriye ngo nubwo bikigoranye kuri bamwe kwemera imikorere y'uru rwego n'ubwigenge bwarwo iyi mikorere ya, ya, yo kwigenzura kw'itangazamakuru nubwo ari concept nubwo ari imitekerereze ihari ku isi imaze igihe mu rwanda ni bishya abantu baracyumva eh, bidashoboka ibintu byakorwa na leta eh, bumva yuko nta wundi ufite ububasha bwo kugira icyo akora mu kugenzura itangazamakuru usibye leta turacyafite n'imi- n'imi- na, na influence za politiki Eh, abanyapolitike hari abumva yuko hari ibyo twebwe twumva yuko twakora mu buryo ubu ngubu ariko bo bakumva twagombye kuba tubikora ukundi cyangwa tukabikora nkabo uyu ni fred muvunyi umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura abakora umwuga w'itangazamakuru mu rwanda bemeza ko hari intambwe igenda igaragara mu kuvugurura itangazamakuru ariko ko mu gihe hari abanyamakuru b'abanyarwanda bagihunga bazira umwuga wabo bituma bamwe mu basigaye bakora uyu mwuga rimwe na rimwe bahura n'ubwoba bakawukora nabi Eh, ariko tura- tugiye kwizihiza buno bwisanzure umunsi mpuzamahanga w'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu gihe tugifite umubare munini w'abanyarwanda ba- bari hanze y'igihugu kubera impamvu zo kuzitangazamakuru mu by'ukuri turi ku mwanya wa kabiri muri Af- wa gatatu cyangwa wa kabiri muri afurika bita abanyamakuru dufite abanyamakuru benshi bahunze icyo kikaba ari ikibazo kigikomeye cyane eh, kigiteye inkeke nkanjye ubwanjye kiranshishikaje cyane kubera yuko bikomeza gutera gutuma abantu bagira ubwoba bwo kwisanzura mu bitekerezo mu gihe haba hari ababizize bamwe bakaba bari hanze y'igihugu kuva mu myaka itatu ishize mu rwanda habaye kuvugurura amategeko agenga itangazamakuru cyakora ngo ibi ntibibuza ko hari abanyamakuru bamwe na bamwe bagitinya kuvuga ibyo batekereza kandi amategeko yarabahaye rugari bwana gonza muganwa akuriye ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu rwanda u- urebye nk'amategeko icyo ateganya ari ukareba n'inkuru zisohoka mu itangazamakuru n'urubuga abaturage bahabwa n'inkuru zikorwa ugasanga kirimo haracyarimo imiziro ugasanga inkuru zimwe zakabaye zikorwa zidakiko- zidakorwa nko bisesuye ugasanga impande zimwe za politiki ntabwo ziratangira guhabwa urubuga rusesuye eh, mu- cyane cyane mu itangazamakuru riri mu rwanda urumva hari icyo biba bivuze ku bwisanzure bw'itangazamakuru ariko nu- ntabwo ari ikibazo cy'itangazamakuru mu gusa tuba dukunda kuvuga ko ari ikibazo kireba igihugu muri rusange kubera ko itangazamakuru n'ubundi ishusho y'igihugu Eh, so ubwisanzure bw'itangazamakuru akenshi bujyana n'ubwisanzure muri rusange uko kwitinya se ku nkuru zimwe na zimwe umuntu yabiha ya- yabigira uruhare rw'itangazamakuru yabigira uruhare rw'abayobozi yabigira uruhe ruhare ni ni- ni ibijyanye na sosiyete kwitegeye kubera ko n'ubundi ntabwo ari ikibazo kirebwa n'abanyamakuru gusa kireba igihugu muri rusange umunsi wo kwizihiza ubwisanzure bw'itangazamakuru uba tariki ya gatatu z'ukwezi kwa gatanu mu rwanda ubaye hari hitezwe ko hasohoka icyegeranyo cyerekana uko ubwisanzure bw'itangazamakuru buhagaze ariko ngo hari abasanga igihe cyo kugisohora kitaragera ngo kuko hari ibitekerezo abantu bagishaka kongeramo iyi raporo yari itegerejwe n'abanyamakuru benshi ngo izashyirwa hanze mu minsi ya vuba asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
arakoze asumta kaboyi kuri iyo nkuru yadushikirije ni naho turangirije ibiganiro byacu byo kuri uno mugoroba mwakoze cyane bagenzi kudutega amatwi mu makuru y'uno munsi mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuma karara alimasi yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri uno mugoroba
nanje fide niyo ngabo eh, nda- nifatanije na bagenzi banje mu kubifuriza umugoroba mwiza tuzosubira guhura eh, ku maradiyo yanyu ejo mu gitondo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.